Hello, viewers all over the world. My name is Apostle Tokasi, the Coming Preaching Encyclopedia and Preaching Catalyst, the Old Firewood, aka the Lion Killer. I beg, uh, Mona, I want to address Senator Monday Okbeworo, the APC governorship candidate. I beg, if you know I mean you tag him, one talk. If you know Tony Kabaka, the state youth chairman of APC, tag him here and the leader of Youth for Youth, person of Stone. I want to talk. Your Excellency, sir, Senator Monday Okpeworo, the governorship candidate of APC. Now, I can address. And the area I want to address, now be on media. Thank God you have organic lovers and organic followers. Possibly because the way some of us don't go through some certain things for those states. The way some of us don't go through some terrible situation for those states. Anybody way at this point, see the support PDP for Edo State. He said I get within the person again. Or the person join among the people when they destroy Edo State. They don't give us many bad name because we not join PDP. They don't even call me tog. They don't even pay newspaper. I mean, they put my name for there. All because we go welcome Philip Shaibo and you for airports, But that will not be our problem because we know say truth, na time it could take, it could come out. But APC, una media, na not, na, na not ready for this election. Fine, I know you are visiting people, you are seeing people, you are going from one place to another, you are not resting. But your media is not doing their work. And the reason why some of us want step back na be this we no go work that na person take the glory we know if we walk that na person take glory because any small video wey we do now even this video what they do now the way they take send their thugs and their higher assassin make they take dey call me they threaten me i know if they put my life on the risk and the work, one person will take the glory and the person on the work. And the, you know, who now? they, they campaign for you, they support, they say, oh, they don't give Casey millions. They don't give her money. Now, they APC. Oh, APC don't pack money, give up. Now, the good man will follow Philip I until you, follow you. Because we know what God they use what they happen for federal till they rob you. Because we know say it not be you be federal. But even though say I need to come at the campaign for you for social media, I know they ask too much. My security. I not join any courts. Where be say in case they chase me, I'll call them say, hey, I do. Oh, they don't come, Mona come. I no fit dey carry my member dey guide myself. I no fit come go because say I want come support you, I come go join anything. Why they talk this thing some of the work where you dey do, media not dey show am. The place where you dey visit, your campaign, media not dey see am, show am. Your speech, media not dey see am. The only thing where PDP people dey do, the side small error they dey go cut am. They go wrong and draw and draw and draw. They go use and draw it for internet. If we come out to encounter now, they don't they chase us with everything where they know because now they be chief security officer of Edo states. Now come out, come beg uh, the state chairman Tony Kabaka. I come beg people in the media. I come beg Senator Mondo Okpeworo. If we continue like this, we will see the talks much more to support this campaign we suffer carry our load go our house because our head is very important four years ago Ushomole and obaseki na cataract today they have eaten die together even Ushomole almost wan the support uh, eh, pdp if not, be some kind meeting will take place e come change im mind again So me, I know because of any politicians, be enemy to anybody. But if we want work, may we work. Yes. And may you know people where they work. Not be say, we call the work, just like, I don't, I don't want to mention that idiot name. You, somebody will come and say, oh, you see, this person so that is doing this video uh, i'm the one paying him to do video nobody dey pay me if anybody tell say don't give me money na lie o na lie tell your media make dem wake make dem wake make people no come dey tell us say ah kc you are not talking again you are not supporting dem no know say when we need at ten tion na no dey give us at ten tion maybe the day they go come shoot gboagboa for my house i go come dey call una say hello I can say, wait, we'll call you back. I don't go to call. Now make me do not be anything. No. Now make me do this video. I go beg Tony Kabaka. I'll beg Ibu Stone. I go beg the deputy governor, Honorable Comrade Philip Shaibo. I go see beg you, but I know so you know if you get chance watch this video. The media team, if na no one work, more na go sleep. Make people wait go feel work coming. May we ways a big talk. Now we be grassroots for Edo State. We know the corner or the corner. We know the if PDP they talk true, we know if they, they lie, we know. Unati say we no know road. Wey Obaseki do last year, yeah, we don't we don't we don't talk to Sasa. It is that say we no fit carry camera go there. We fit carry camera go there. But make the year information so they go, they not arrange their talk this there. Shoot us. If they shoot us, they'll cause and one when I carry follow body, now shoot me. We know, road. We know. road. We know the all the promises we make, all the from starting from Gele Gele. Obaseki promised Gele Gele. He go do inside take campaign and say, wow. If Gelegele is coming to a do State, who am I not to support Obaseki? Now I go to shout, talk back, talk back, talk back, talk back. Tọ́gbà. Abisha Tọ́gbà finish. Now, Obasa give us jẹgẹrẹ jẹgẹrẹ. Now go one side. He say what do I came out of that? Say, no, only that I came out road. I get many friends for that area. Oh, he, ah, that came out road, that road there. Eh, eh, I say, oh, this is a good move. Now we shook head, talk back, talk back. They don't do the road half. Now so they wipe them like this. Share, share na e run go the Duan's. He e never see finish am o ekiosa market for the past four years four years <laughs> wetin Want to campaign for P against pdp menu just that say if you dey campaign against them they do they no be even they no be say they even they call insult us dey pain us say they want they dey come dey threa you say they go shoot you they go poof you you go walk out loss you go miss All those kind of things. If number come in now, they threaten me. Now, supposed to me say, send us the number, let's track the person. Now, meanwhile, walk over to use my money, go to the track who they threaten me for your campaign. You know, do a camera road. You see, more power line. Say, light, good day. Now say, oh! I say, me we like wrestling. Lights, I'm not the passion editor. Now call they happy. Before you know it, they happen. They like as I talk to you now. As I talk to you now, and they look for 12 million to take get the light. If you see the tariff for the light, hmm, they say in a month, a month the tariff. If you like maybe say in one room you did, the tariff. <laughs> Hey, hey, uh, Us about say 200, 300 k. Me na ask people to use them. I talk now, say na company this and it. But people they use them for hand. The thing they suck. It be like fuel. And ah, the say they suck fuel. But it's e still better pass fuel. But we poor men, we be saying that we enter street shop, talk bar. We know if you use the light. Is that a government? Hmm. They say it e don't do where dem for dey produce fuel wetin dem even they call the refinery See, those state get refinery hmm. we dey say by now fuel go don't ship, dem is a campaign we dey say by now fuel go don't ship, fuel ever cheap we dey say those don dey produce whether they say dem not gree give am refinery or whether they use and do politics or whether they use and do us jege we don't know but we are still buying fuel like other states but we get refinery o Senator Mando Peworo, Comrade Philip Shaibu, the deputy governor, sir. Tony Kabaka and Abel Stone. Uh, now, now we convey this message. Because we get many people will take campaign. Now, may they not go move first. They're too strong. Yahweh, <laughs> baby. Oh God. Because the people when they join employ, as they talk to you now, the way they tell employ people, then those are not even your getting. They just employ like one million people. Say, you are now staff of the government. All those are called the they, they think say they don't get government work They no know say after election they go drive them. i no want to talk o oh. but wetin make me cry come if your media team are not ready keep them aside make we were ready to talk come out the talk see this woman mama p They don't chase the woman chase her. chase Now so if the woman talk one truth they go pursue her gidi gidi e no get any way they never call that woman o gidi gidi gidi gidi gidi gidi they go pursue her na abuja the woman go stay for her life there dey come and do video once in a while even this protest now the woman no fit come out because if he say make he come into state now they fit send people say shoot am at sight na suffer we dey na we just dey tell you wetin wetin we dey suffer for edo state so no be say tomorrow na come see say we no come dey talk again we come dey do mm, mm. mona no talk say we no talk o whether na labour party the same thing when i talk so na i go still talk guarantee my security whether na nnpp guarantee my security. But we don't see that sign. We don't see the competition. <laughs> now between three political parties, PDP, APC, Labour Party. We sabi talk, we sabi campaign. Now we get social media space. We no bump to drop. PDP can't go like this. Rah, rah. <laughs> the bomb when I they talk, it e mean what do? No say not too strong. As I say bomb now, now call it TC. I want true. now <laughs> what do the bomb like What in bomb? It e go make boom. If I talk something, I go spread. Now they talk. So I beg you, sir. May your media team, if they know what make the web, they know what make. I know they support waiting on the get head, waiting the get and now the poor body. Now make me come do this video. See, make I tell you. May they wake up. The reason why so many of us, I know many major bloggers in those states who are waiting for you to blow whistle. Say go, make they start to the project your good work. But everybody they fear say if they stand down, one person could take the glory from one corner. Now try let me tell you so. Who insult me, make just, just insult me. Because whatsoever a man sow, that shall he reap. Except say wait till they talk so. Now lie. But if not true, all the insult they insult me, you go old die, your children go inherit them. Mm. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Yes. Nobody. Any counsel you curse me, go return to your head. If your mama dey alive, you could die for your mama hand. If your papa dey alive, you could die for your papa hand. Now me talk and this seven I got one of MMA. Yes. If una no wan do media campaign, make people dey see, actually people dey complain now say all the campaign ground where you go, they know they see am for social media. the one they see for social media. I know I made this video too long. Now I can tell you. If I need us when I tell you, if I don't need us, no suffering. Mo go join one political party We not say you no go win. Mo just did they make noise for them. At least at the end, we go see no say yes. We try for them. If we do say they no win. That say the time when you get advantage to take publicize yourself, Your media, they sleep. Nothing they happen. Organa media you need now. Not be, eh, not be. Me, people where they abroad need to they hear your match. I go they fly few, few, few, few, few, few, few, few. We go they do corporate. When they, when they, when they do live video, they do video every time. They talk about your matter. Make people know say, no be waiting some party they talk about you. Now say it e be. My name remain apostle to Cassidy. Come in preaching and second. They are preaching catalyst, the old firewood, the akarawo, aka the lion killer. If you say this video when I do, say I don't get rest of mind. Say now say you want send your talk, may they come attack me. Ukutu magia we ban, ebinyonia we, ogbe we. agbára kpiri ọyùnwó yà mọ ọtara mọ ikpe de gẹgẹ la ẹgbẹ ọkpọli mọ ẹmọ lele ọmọnà ọmọnà yọyọ yoko wa ọgá gẹbọ tie ẹgẹ ẹgbẹ ọgá gẹ ẹgbẹ ẹgẹ ti ọgá wẹnu tracy mẹ ọsẹ mẹmẹ yọ ẹgbẹ. This is a situation report on the day two of the Nigerian planned protest, and I can tell you from my heart that every violence you are seeing today, every violence you are seeing has just been caused by the security agencies if nigerian government if the government of alhaji bola tinubu dey listen to advice there is no point telling these security agencies to satisfy their conscience do you know what it means Nigerians were ready to have a peaceful demonstration. And now, on a do they do people anyhow. Go for Eagle Square, seize journalists' phone. On a no one made journalists cover event where they happen. Okay, see this disabled guy. Now, this disabled guy where you they see. Now, for Bauchi State, it they happen. The question is, waiting be the offense of this guy. Now, we say, now for which year, now he there. Almost, eh, this country, I tell people when i watch the video first i dey come meanwhile another hungry nigerian don't send message give alhaji bola ahmed tinubu make una lis ten to wetin the guy talk. gashi nan sun zo suna ta gashi nan security mun zo muna peaceful eh, peaceful and fair sun zo suna sun zo suna ta mana abu gashi nan Before you never seen this kind now before. Turubu, I must abuse you. Oh. Turubu, number one, Oguopa. Turubu, number two, Oguopioma. Turubu, number three, Oguopia your children. Turubu, number four, Ogugo on your family. Turubu is a God to you. A God to you. Turubu is a God to you. Ẹ̀wà Hausa.